iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zanyu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'ebyiri na metero cumi n'icyenda murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko umuti mu nganzo ni itorero rwanda rikora umuziki wa kijyambere na gakondo abarigize bati umuziki wa bose ukozwe na bose bafite imyaka y'amavuko kuva kuri irindwi kugera kuri mirongo irindwi n'irindwi umuto muri bo afite imyaka itatu umukuru afite imyaka muyobozi wanashinze iri torero umuti mu nganzo yitwa emile morane simbatindiye morane we urahura akomeye
muraho muraho tomasi amahoro amahoro amahoro twese rwose mura- mu- mu- niko mugeze kuki
yewe tukikumvisha se turi umuti mu nganzo reka twivuge nk'umuti mu nganzo yego turi turi ihuriro ry'ibyamamare muri muzika tukaba ducuranga umuziki bita live nyumva nkumve cyangwa imbona nkubone
yego
tukaba turi itorero ndangamuco aha
tukaba dufitemo abaporodisiyo bageze ku munani mu bufatanye dufitanye na- n'umufatanyabikorwa wacu ewusi yego
tukaba dufite ibyuma byacu by'irangururamajwi dukoresha iyo twagiye mu bi- mu bikorwa bitandukanye mu kazi mu bukwe mu birori bitandukanye mhm,
tukaba turi itsinda ryuzuye burya iyo umuntu yivuga mu muziki si byiza ko si byiza ko amagambo aruta ibikorwa eh,
Eh, niba munyemereye dushaka kubanza tugasuhuza abakunzi b'umuti mu nganzo rwose umwanya ni uwanyu
murakoze cyane umuti mu nganzo umuti mu nganzo umuti mu nganzo bakunzi b'inganzo bakunzi b'inganzo ryose muri beza turabakunda turabakunda bakunzi b'inganzo bakunzi b'inganzo b'inganzo muri beza turabakunda turabakunda umuti mu nganzo itorero ry'abanyarwanda Nganzo, muri Yego.
beza turabakunda turabakunda nuko nuko murakoze rwose niko se umuti Murakoze umuti cyane.
yego ubundi umuti uhabwa umurwayi uwo muti wanyu Yego.
ni uwuhe umurwayi ninde
umuti burya ntabwo ari uw'abarwayi gusa Eh, ahubwo burya umuti ushobora no kuba urukingo rw'indwara yego
umuti mu nganzo rero ni ni impine y'icyongereza mu kwegeranya ibyo bitekerezo n'iryo jambo twatanze ryabaye umuti mhm, tuza gusanga umuti waba umuti w'ubukene dusanga umuti waba umuke- u- umuti eh, umuti w'inganzo ikennye mhm.
waba umuti w'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda waba umuti wo kurwanya ivangura waba umuti wo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abakobwa abadamu n'abagore muri rusange bazira uko bavutse umuti mu nganzo ni umuti w'ibi- w'ibiyobyabwenge mu rubyiruko turi umuti mu nganzo rero twishimiye ibyo ubundi umuti mu nganzo ni eh, ni unleashed musical talent ibyamamare Mhm.
ibyamamare mu nganzo ubwo rero tumaze kwegeranya ayo magambo twasanze bi- ayo magambo abaye umuti mu nganzo Eh, duhitamo kwitwa umuti mu nganzo tukumva ko twayobora umu- inganzo nyarwanda inganzo nyafurika inganzo yacu ikaba umuti w'ibibazo umuti wi- wi- wi- w'ibiza umuti w'ibibazo by'u- by'ubushyuhe bw'isi umuti w'ikibazo cye- cya- cya- cya- cya virusi itera sida umuti w'ibiyobyabwenge w'ibiyobyabwenge mu rubyiruko mhm.
umuti mu nganzo inganzo ni umuti w'ibibazo bitandukanye abantu bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi Eh, uyu munsi kandi tuganiriye ari umunsi w'ubwigenge ku rwanda Yego.
no ku burundi hashize imyaka mirongo itanu n'irindwi ibi bihugu byombi bibonye ubwigenge mwebwe mu Yego.
itorero ryanyu mufitemo umuntu ufi- ukuze ufite imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko bivuze yuko Yego.
yavutse mbere y'ubwigenge u rwanda rwabubonye afite imyaka cumi n'umunani
yego hari icyo yatubwira ku byo bimwibutsa
eh tate wacu tate wacu ntatuganire ku bwigenge bwacu nk'u rwanda Mm.
ngaho uraho murakomeye
yego nikoze yibwire rero abumva ijwi rya amerika
yego Mm.
igihe cy'ubwigenge nagira ngo mbabwire igihe cya mbere cy'ubwigenge ubwigenge butaraboneka mu rwanda mbere yabwo mbese abanyarwanda ntabwo bisanzuraga bari mu mu bintu by'ubujiji ariko aho tuboneye ubwigenge abanyarwanda baridagaduye abanyarwanda babona ubwenge barinjije mu mitima yabo mbese ubwigenge tubonye nibwo mbese twidagaduye twumva ko turi abanyarwanda mbere ntabwo twari abanyarwanda mbere twari mu bukoroni abazungu badukoronije mbese igihugu cyacu twumva atari icyacu ari icy'abandi Mhm.
ariko tumaze kubona ubwigenge twumvise ko igihugu ari icyacu wari ufite imyaka cumi n'umunani rwanda ye
Eh, twumva ko ari igihugu cy'abanyarwanda turibohora abanyarwanda bumva ko bibohoye Mhm.
bumva ko bari mu gihugu cyabo ubwigenge m- ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi mirongo itandatu na kabiri wari ufite imyaka cumi n'umunani hari ukuntu ubyibuka uwo munsi
ndibuka ko uwo munsi abanyarwanda bishimye bararirimba baririmba ubwigenge mbese bumva babonye igihugu cyabo Mhm.
n'amahanga uburundi ibihugu duturanye ubwo nabyo byabonye ubwigenge Mhm.
twese twumva twi- twishimye tubonye igihugu cyacu noneho ari icyacu atari icy'amahanga Mm.
Eh, Nuko, ubu rero imyaka mirongo itanu n'irindwi irashize urabona hari intambwe igihugu cyateye muri iyi myaka mirongo itanu n'irindwi y'ubwigenge Ah. twateye intambwe cyane mbere ntabwo abana abana bigaga Mm.
bamwe barigaga abandi ntibige abakobwa ntibige bakumva ngo abakobwa ni injiji abakobwa ntibakwiye kwiga ariko nabo bigaga bake cyane Mhm.
bakiga bake cyane abahungu akaba ari bo biga abakobwa ngo ntabwo biga ntacyo bamaze ariko ubu ngubu abakobwa bateye intambwe abagore bateye intambwe barakora bari muri guverinoma
yego
babonye ijambo ubu ngubu nyine babonye ijambo ubu tumeze neza abagore turu- turavuga tuzi ubwenge turakora nk'abagabo ntabwo tukiri hasi abana bose bariga
ubundi witwa nde Amashuri.
mubyeyi
nitwe muri sawudera yego
nkaba mfite imyaka mirongo irindwi n'itanu Mm.
eh, ariko nanjye akaba ari icyamamare ubundi nkaba ndi umuhanzi nkaba ndi icyamamare
Eh, umuti mu nganzo ubundi kera nta- nta n'umugore wavugaga nta mukobwa bose babaga bari mu bikari ngo nta Aha.
mukobwa ukwiye kwiga nta mukobwa ukwiye gusohoka ariko ubu ngubu turavuga ijambo tuzi ubwenge turajijutse ubu muri iki gihe nyine twaribohoye Mm.
ndagushimiye cyane rwose Eh, Eh, eh, umulisa ndagushimiye pe nikose ni- nta- muri samutera ye muri sawodera nta karirimbo k'ubwigenge mufite se
hari akaririmbo hari akaririmbo mfite nahimbye ku k'ubukwe eh
eh, wakatunyurizaho tukumva n'aka-
ni akaririmbo yahimbye kitwa n'impundu yego inkono n'izivuga urwunge impundu ntizivuga urwunge
Eh, eh muducishirizeho gake nta n'ibyuma yego gusa gusa icyo- icyo- icyo- icyo wumvise wenda mu bijyanye n'ubwigenge eh
ah, burya niba ureba ibihugu duturanye ibyinshi bifite aho bita le pere de l'independance yego
abaharanira ubwigenge mu bihugu byabo mu rwanda burya ntabwo ntabwo mwene abo ngabo tubagira muri tanzania hazwi nyerere i burundi barazwi Mm.
kongo hazwi rumumba bivuga ko u rwanda rwabonye ubwigenge ariko rutangira noneho rwa- rwa- rwatangiye ru- rwatangiye urugamba rwo kwibohora kuko ni ukuvuga ngo ubwigenge twarabonye ariko hagati yacu tuba dufite ibyo tugomba kubohoka Mm.
kubohoka ivangura kubohoka kubohoka amakimbirane kubohoka ko abantu batekerezaga ko hari abanyagihugu n'abatari bo Mhm.
kubohoka ubukene kubohoka ingoyi y'ubujiji Mhm.
kugira ngo hari mu gihe cyawe nawe urabizi ko abatsindaga mu karere babaga babaze bana bavuga kuri radiyo rwanda umuntu aka- akabimenyeraho Mm.
umuti mu nganzo rero reka reka tate wacu adukubitiraho akaririmbo yise impundu natwe ntizivuga urwunge abakobwa n'abahungu tumu- tumushyigikire ye nuko nuko yego
impundu n'izivuga urwunge amakondera tukimbe ingoma zihera ngurure ingoma zihera ngurure icyari kiziza cyane itazebagirana umunsi mwiza tunezeze tuhaye abaruhuke mutere intambwe nziza mutereze ababyeyi nimuhabwa amazi n'impundu mutuneze bobo bonke amakonde asekize ingoma zera ngorore
indirimbo impundu ntizivuga urwunge n'iyitorero umuti mu nganzo turimo tuganira Um- muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuti mu nganzo murakoze kuri ako karirimbo tugaruke ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi insanganyamatsiko mbese ni mwebwe muri iki muri bande umuti ni iki mwabidusobanuriye baryohewe inshuti z'ijwi rya amerika Eh, none nta nubwo bari kunyumva umuti mu nganzo emile morana muranyumva se nuko nuko murakoze murakoze rwose ndabashimiye cyane nubwo bi- aya majwi aje anyura muri telefone nagira ngo emile unyemerere ngushimire cyane ko waduhaye indirimbo nyinshi zigera kuri cumi n'eshatu ubwo ngubwo tuzajya tuzumvisha abakunzi b'ijwi rya amerika ibyo ngibyo ndabikwemereye yego muzazigireho muzazigireho ubuntu buke muzazitange uko mushoboye ye nzabikora rwose ndabashimiye cyane hanyuma rero yego murakoze Eh, Yego.
ntanga iki iyi nsanganyamatsiko kuri facebook y'ijwi rya amerika voa radiyo yacu hari umugabo Yego.
witwa munyantarama celestin wanditse ntabwo yatanze nimero ya telefone yego ntabwo yanditse nimero ya telefone nta n'ubwo yatubwiye aho ari gusa yanditse ati ayiwe ufite inganzo mu kwandika gusiga nta buryo afite mumufashe iki uwaza akuze mwamwakira yongeraho akandi kantu mu ijambo rimwe mirongo irindwi na karindwi ndabakunze Oh, no, mirongo irindwi na karindwi ni abakunzi
urakoze urakoze tomasi kamirindi ye nuko none rero umuntu ufite inganzo mu kwandika mu gusiga ariko nta buryo afite mwebwe umuti wi- umuti mu nganzo mwamufasha gute
umuti mu nganzo dukomoka dukomoka ku muryango utari uwa leta ariko ukorana na leta witwa fasha yumaniti uwo muga- uwo- uwo muryango fasha yumaniti niho tuvumburira tugateza imbere impano z'abana urubyiruko n'abantu bakuru umuntu yajemo ashobora gutanga umusanzu wo kudufasha kugira ngo dukore ibyo bikorwa abafite ubushobozi batanga umusanzu wo kugira ngo tubashe gutoza n'abandi ariko ntabwo twasubizayo ufite ubushake ufite ubwitange ngo ni uko adafite amafaranga kuko itsinda dufite ry'abantu bageze kuri mirongo hafi kuri mirongo itatu na bangahe ubwo tuba tubariyemo abacuranzi abaririmbyi ababyina gakondo abari- abaririmba aba- eh, dufite itsinda rigeze ku bantu mirongo itatu na batanu abo bose twabigishije ku buntu ndabafite rero benshi twigishiriza ubuntu uwo nguwo aramutse yatugezeho akatugaragaza ko afite impano afite ubushake turamwigisha ikindi azazi kimwe agatahana byinshi arongeraho ati uwaza akuze mwamwakira
ari utatse se
simbizi yego ntacyo bitwaye buriya eh, rero kamubwira icyo nkundira umuziki eh,
icyo nkundira umuziki burya burya im- imikino ni myiza kandi turayikunda naranayikinnye mm,
ariko burya yo ijyana n'imbaraga iyo- uko umuntu ari muto afite imbaraga z'umubiri uko umubiri ugishoboye niko ak- akora siporo cyane cyane mu bijyanye n'imikino no kuba icyamamare muri siporo mhm, ariko mu muziki ushobora kuririmba kugeza ugeze imyaka mirongo cyenda
yego
ushobora kuririmba ugeze imyaka mirongo icyenda n'itanu barahari rwose turabazi neza babishobora mhm, rero umuziki ntugira imyaka umuntu awahagararira awahagarikiraho ahubwo ku myaka yose niyo mpamvu tuvuga ngo music by and for all ages ni mm, umuziki ukozwe kandi ukorewe abantu b'imyaka yose mhm.
ubwo rero arakaza neza ahubwo nta impano ntimupfubiremo ye yitwa mu- ufite abana b'imyaka itatu mu kanya rw'imyaka itatu ashobora kujya- araza kujya kuri piyano gucurangire anakuririmbira aha yego Eh, ubwo reka nibaze twi- ukuntu umwana w'imyaka itatu abishobora ntabwo yabitanze yego reka twizere ko munyantarama celestin ari kumva ijwi rya amerika hanyuma yego niyemeje no kuza kumwandikira kuri facebook gatoya gusa igisubizo wamuhaye ko ari karibu
ni karibu rwose noneho by'umwihariko kuba anyuze mu mufatanyabikorwa wacu voa ibyo ngibyo tumwakira twiruka ye nuko nuko nyine nk'uko bivuze Murakoze.
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na emile moran n'itorero rye mu by'ukuri kuko bose bari kumwe itorero umuti mu nganzo kuri telefone turi kumwe na eduard eduard we
karame wiriwe neza
mwiriwe neza uherereye he
nere mu murenge wa minazi akarere ka gakenke yego ni mu ntara majyaruguru y'amajyaruguru aha nuko komeza rero Rero- ugusha ku ngingo yego
Eh, numva se iryo torero rifite ibikorwa byiza Mm,
ariko se nagira ngo mbabaze yego
buriya itsinda ryo riramutse rikora ariko rida- rikora wenda ibintu bijyanye n'u- ni- wenda n'ubuhanzi gakondo Mm,
bakaba nta bikoresho nta ki bafite mbese nta buryo bwo kuzamura inganzo yabo neza abo babafasha
eh, uravuga nkawe ufite itorero ridafite amikoro Eh, umuti mu nganzo babafasha gute
eh, eh, aha reka emira gusubize
murakoze cyane gakenke muri aho murakomeye
turaho ni amahoro masa
Eh, turabatahije Eh, waza Wapi?
bazaguha nimero yanjye ya telefone Mhm. baguha nimero yanjye ya telefone noneho tukazavugana Eh.
tukaganira ku byo mukeneye n'ibyo twabubakamo tukagirana ah, imikoranire ndetse tukabakora n'ubuvugizi mu bushobozi dufite tukajya inama tukareba uko twakorana eh, kuko turi abafatanyabikorwa b'amatorero ndangamuco menshi twebwe turi itorero ndangamuco turi music live band turi turi abacuranzi b'ibyuma bya gakondo ndetse n'ibya- ni- n'ibigezweho turi abanyamuziki mu buryo bwaguye
ubwo rero emile Kagari, emile ushatse kuvuga yuko iki kiganiro nit- nikirangira urantumye ngo nze kumuha nimero yawe
ntacyo bintwaye rwose nimero yanjye kwibanga sawa ndaza kubikora
murakoze muhe nimero yanjye tuvugane tujye inama nzamugira inama z'uko twabigenza yego ndabikora pe
abanyamuziki burya reka mbonereho mbwire bagenzi bacu b'abanyamuziki Mhm.
burya umuziki ni urukundo umuziki ni ugukora cyane utikoresheje umuziki ni ukugira ubumuntu izo ni zo ndangagaciro tugendera nk'umuti mu nganzo biduhesha rero ko abandi undi muntu utugezeho nk'umunyamuziki twebwe twiteguye kumuzamura tutababazwe n'uko azazamuka akaturusha kuko hari benshi bazamukiye mu muti mu nganzo hari n'abandi benshi bazahazamukira Mhm.
ku buryo rero twishimiye kuba twagira icyo tumarira uwo dushoboye kugira icyo tumumarira nababwiye ko turi abanyamuziki turacuranga turaririmba turabyina twese mu mutima nganzo turi intore turi ababyinnyi turacuranga turaririmba tugurana ibyuma ducuranga uyu munsi wari kuri basi ahita ajya kuri piyano uwari kuri piyano akajya ku ngoma uwari ku ngoma akajya kuri basi uwari kuri byemba akajya kuri shekazi kuri twa dukoresho nyine baba banyeganyeza mu kandi kanya gatoya wa mwana w'imyaka itatu akajya kuri piyano abandi bakuru bakagenda nuko ibyuma ibyuma turabihererekanya nitugira amahirwe y'uko tuzabigaragaza eh, ijwi rya amerika mu bushake n'ubushobozi mufite tuzongere dukorane mu mu bufatanyabikorwa dutangiye tuzabigaragaze noneho ku rwego rwisumbuye ye tuzakora uko dushoboye yego
nagira ngo akandi kanamfashe Mm.
ahantu bakorera Eh.
hariho neza nimba nta yandi mashami bafite nabwo abimbwire neza reka ahita agusubiza nabyo
murakoze cyane eh, dukorera mu karere ka nyarugenge mu rwanda dukorera mu karere ka nyarugenge eh, mu rwanda mu murenge wa gitega mu kagari ka kabahizi mu mudugudu wa nyaburanga ku muhanda w'amabuye w'umucyaha hafi neza nawe iyo uhanyuze uzabona amashusho yacu akwereka umuti mu nganzo akwereka fasha yumaniti nuhagera ntuzatambuka udakomanda
edouard wabyumvise rero
ikijyanye n'amashami nabyumvise ndumva Twabanje ntegereje kubaka kaza igishami.
kuma ya twabanza kubaka iryo derese shami rimwe noneho ubu ibindi tuzavugana neza ndumva rwose ubufatanye tuzabukorana nta kibazo kandi namwe ijwi rya amerika nzabashimira kuko eh, mfatanyije n'abo dukorana ubwo niba byaciyemo muzabimenya nakoresheje urubuga rwanyu rwa facebook na mba ndiho yego cyangwa se n'indi aderese namwe muzajya mukomeza kuduha nzajya nkomeza ngendereho nzabasubiza nanjye ko byagenze ye ndagushimiye edouard we ese irindi witwa nde nanjye ndabashimiye cyane. Eh?
irindi witwa nde
witwa imana ihagaze aho imana ihagaze ye urakoze cyane
aha Ijwi- namwe murakoze muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga umuti mu nganzo nibo bashyitsi tuganira by'umwihariko umuyobozi wa w'iryo torero wanarishinze emile moran kuri telefone turi kumwe na jackson jackson we
wi urakomeye
yego turakomeye umunsi w'ubwigengero urawizihiza gute
umunsi w'ubwigenda wizihiza neza aha mu burundi tuba twawizihiza reka reka ntiworaba
mwakoze amadefire
Eh, twakoze defile cyane rwose y'agakura reka reka abanyagihugu uwaje- ukwisura ukizana niko kose kuruzuye ibimwemwe by'ubwabo mwakiriye mute kwita amazina tuvuge stade yitwaga Louis Rwagasore ubu ukaba yitwa intwari n'imihanda bahaye andi mazina mwabyakiriye mute
twabyakiriye neza cyane bigaragara yuko ntibyerekana yuko uburundi buriko buratera buva mu magume ahubwo butera buja imbere ye jackson urakoze rero noneho rero gusha ku ngingo y'insanganyamatsiko y'uyu munsi nkwibutse ko tuganira n'itorero umuti mu nganzo
ego insanganyamatsiko irumvikana na- nagize akabazo gatoya Mhm.
none umutima nganzo iri mu gihugu cyacu cy'u rwanda mu burundi ho tuyisanga he umwabari hari umutumire wo mu gihugu cy'u burundi bwa nawe agire icyo avuze ko twabonye umengo umu- umuziki ni iki- ni- ni kirumara mu buzima bw'umuntu Mm.
Ego.
ushaka kubaza nimba bafite ishami mu burundi
Eh, reka emira kwisubirize ah, murakoze murakoze cyane murakoze cyane Ah, kugeza ubu ngubu nta mashami turagaba hirya no hino Mm.
Ah, i burundi ndibuka ko migeze kugera nko muri bibiri na cumi na kabiri nkora ibiganiro kuri radiyo ariko nta mashami dufite gusa turi itorero turi turi itsinda ry'ibyamamare muri muzika turi itsinda ry'ibyamamare muri muzika tukaba dukorera mu gihugu cy'u rwanda ariko twemerewe kujya hirya no hino mu bitaramo hirya no hino ubwo rero ah, i burundi naho ntibahezwe igihe nikigera twariteguye baradutumiye inshuti zacu ziriyo bazatubwira bazadutumira tuze dukorere ibitaramo
jackson wumvise
numvise none njye na- ego ndabyumva yuko babifise mu migambi Mm.
none bas- hateganye ikiringo kingana gute barakomeje baja mu burundi kugira babane ko natwe tubakeneye kugira bazabe baza
yego emile musubize
urakoze cyane toma Eh, iki gitekerezo umuti mu nganzo washinzwe mu- ahasa- ahasaga muri bibiri na cumi na kabiri urumva turi i- itsinda ry'ibyamamare muri muzika rimaze imyaka igeze kuri irindwi umunani iyo myaka byadufashe izo mbaraga kugira ngo tubashe kwiyubaka ubwo rero tugeze ku rwego rwiza rwo gushyira ibicuruzwa byacu ku isoko tuzajya mu bihugu bitandukanye ari ibyo muri afurika ari ibyo i burayi ari muri amerika n'ahandi hatandukanye cyane ko dufite ibihangano mu ndimi zitandukanye turimo abantu bafite amashuri na dufite- turimo abantu bashobora kuririmba indirimbo zitandukanye mu ndimi zitandukanye n'i burundi igihe cyaho kizagera nituramuka dukoranye n'aba- n'inshuti zacu ziri i burundi nawe byamu- byamuturukaho byamu- yabitangira bagategura uburyo bashobora kuzadutumira tukegeranya ibyo bisaba kugira ngo tuzaze i burundi niko se emile wabwira iki jackson Karame.
ku, ku bihangano nyine byanyu mumaze gushyira ku isoko ni ukuvuga tuvuge nka za album mumaze gushyira ku isoko sinzi ni mufi- nimba mufite na za dvd z'ama- z'amavidewo mugurisha mbese ku bi- ku bihangano byanyu mubigurisha gute ku buryo mm, mwa- wamubwira nimba no mu burundi bizagerayo cyangwa nimba byaragezeyo
Eh, ibihangano byacu ubu ngubu muri muri iki- mu buryo bwo kugurisha bu- bugezweho abantu bakoresha inzira zitandukanye dufite nk'ibihangano biri kuri youtube hari indirimbo zacu ebyiri harimo imwe yitwa ejo heza imaze gukundwa cyane aha hirya no hino barayikunda i burundi mu rwanda tanzania kenya hose barayizikunda dufite inshuti zacu ziri i burayi ziri muri amerika zitubwira ko indirimbo ejo heza bayikunze cyane banakunze indirimbo yitwa eh, yitwa Minor Girls Minor Girls ni indirimbo twakoze turwanya ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa b'abangavu n'abana bato bataragwiza imyaka tuvuga ko umwana w'umukobwa atemerewe gukundwa no gukundana Ibyo- izo ndirimbo nizo ziri mu mashusho uwabishobora ajya kuri youtube agasura urubuga rwacu umuti mu nganzo yazibona
nuko umuti Izindi ndiri- mu nganzo izindi- byandikwa mu izindi magambo atatu zisigaye nta- ni indirimbo izindi ndirimbo zisigaye dufite alubumu ebyiri yego Iyi album imwe yasohotse muri bibiri na cumi na rimwe eh, twayise si ibyo ntozwa ni ni- ni- ni- ni- ni urutonde rw'indirimbo zi- zitagaragara ubu ngubu kuri kuri album cyangwa se album dufite y'ubu ngubu hariho indirimbo icumi harimo iyo ejo heza harimo iyo harimo ngwa mu byano harimo nzagukunda ushime harimo harimo impundu ya tate harimo harimo indirimbo ya madina ya mavavayi yitwa uri uwanjye izo ngizo turagenda tuzibanyuriramo gake gake ariko wazikenera twazohereza twazazimugezaho rwose jackson
Ka- karame wabyumvise rero
Eh, nabyumvise cyane arakoze cyane yazitangiye kuri youtube tuzo- tuzogerageza turabe yego reka tumushimire kongere dushimire n'abateze amatwi igihugu cya amerika n'abarundi aho bari hose ku munsi mikuru barimo tutagiwe wo muri komine giteranye ku mutumbano n'umwe murakoze ye urakoze cyane
rero rero murakoze ibihe byiza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umuti mu nganzo kuri telefone turi kumwe na daniyeli kandi daniyeli we
karame bwana
wiriwe neza
uraho shefu we
ni wowe shefu ntabwo ari njyewe erega narimba Ko ni umwe mu bwatsi narimba bw'ifatire.
kumbuye shefu ko ari njyewe se njye ko ndi umukozi wanyu se
ni ukuri narimba kumbuye muraho murakoma ruguru iyo ngiyo yego turi aho na emili byamutangaje nimwangu buje Yeee.
kundamwifatira
Emi- emile we aha karame karame
Nu- emile nyamasheke urahazi se
i nyamasheke ku ishara eee oya ni ahitwa ruharambuga
ruharambuga ndahazi Nzi- nzi- nzi- Eh, nzi ku turagusuje karere nzi ku bwana ishara Emile, nzi we.
kibogora ubu urumva ntazi nyamasheke koko
arahazi ahubwo uwo- uwo- uwo muyobozi wacu wa voa arahazi mumbarize bwana emile
Na- naza nzamukuzanira
umva ntabwo ngiye kukubeshya Yego.
rwose ntabwo ndagera i nyamasheke
yo ubwo warahombye disi hari ibenzi imeze neza aha ahubwo ubwo ahubwo uradutumiye byihorere uzatugaye guhera ntuzatugaye gutinda
ye ndabatumiye hano iwacu i nyamasheke ruharambuga muzahagere ni ahantu heza cyane emili we nuntanga kugerayo rero nyine ubwo ngubwo uzanshyirire mu itama hanyuma unzanire
nzagushyirira mu itama yeee makumyabiri humura ntaze rwose amarembo aruguruye ye nuko daniyeli we gusha ku ngingo rero
Eh, dushobora Eh, kubacanira akaririmbo Diyisatayimana kitwa ejo heza Daniel.
kakunzwe emili buretse buretse daniyeli abanza asoze yego Karamye.
ye abo em- bagabo rwose bakwiriye gushimwa ibikorwa byabo turabizi natwe hano i ruharambuga mu mudugudu wa nkomero
yego ahubwo icyo nababwira nibakomereze aho rwose bagomeze bakore cyane tubari inyuma nk'abanyarwanda Mhm.
bo gucika intege rwose ye daniyeli urakoze
yewe turabemera ni ukuri kose pe namwe ijwi rya amerika turabemera ariko ntitukibumva kuri fm muzagire uko mutugenza rwose Eh, ubwo ngubwo ndahita mbibwira abankuriye n'abashinzwe ibya tekinike hanyuma Yego.
barebe impamvu
twabumvaga rwose ariko ubu ntitukibumva amakuru yanyu aryoshye ntitukibumva ye ndatumika
murakoze bwana ye niko emi
karame karame maso watubwiye yuko muri kumwe n'umwana w'imyaka itatu mu, mu, mu, Yego.
muri iryo torero ryanyu hari akabazo yego Yego.
none wavuze uti umwana ntakunda umwana ntakundwa umwana ararerwa umwana Yego.
ntakoreshwa umwana ararerwa
Yego.
none mwebwe ko mufite abana ni uburyo bwo kubakoresha ni uburyo bwo kubarera ni uburyo bwo kubatoza hasobanure
Ah, umwana ntiyemerewe gukora umurimo umuha amasezerano igihe akiri umwana ataragwiza imyaka y'ubukure
yego bivuga ngo twebwe tubatoza umurimo tukabatoza umwuga w'icyo bazakora Mm.
tubatoza umurimo w'ibyo bazakora ngira ngo nkawe aho hakurya aho ngaho uzi uko bijya bigenda yego
ba michael jackson batangiye kurimba bafite ingahe Mhm.
n'abandi babaye ibyamamare batangiye gu- akabando k'iminsi bagaciye kare bakabika kure Mhm.
No- n'abo bana rero no mu rwanda duhitamo ko twatoza abantu umwuga tukabatoza icyo bazakora cyane cyane ko twebwe uyu muziki wumva tuwukora nk'umwuga uyu ni Mm.
umurimo kuri twebwe Mhm.
nta kandi kazi tugira dukora umuziki turaririmba tugacuranga tukabyina ikinyarwanda tugakora sound system cyangwa sonorization tugakora audio production ari byo bita abavu- kuba aba producer Mhm.
ndetse tukana- tukanagira n'ahantu dutiza ah, abashaka ku- gukora imyitozo yo gucuranga ndetse by'umwihariko tukanigisha na muzika ibyo dufite ntabwo tubyiharira tubyigisha n'abandi kugira ngo twagure impano ababikoze neza tukabashyira mu mutima mu nganzo uwaje kwiga afite ahandi ashaka kuzakoresha umuziki we akawuhakoresha turabafite baturuka mu nsengero mu kiliziya hirya no hino abashaka gukora mu tubari n'ahandi henshi ariko tukabaha amasomo y'umuziki ashingiye no ku burere n'indangagaciro z'umuco nyarwanda Eh, nuko uwo mwana muri kumwe rero ubu ngubu
yewe none se urashaka kumbwira ngo muguhe ahita guturangira oya reka tubanze dusuhuzanye ariko ariko kuki wihuta ahaha reka tubanze dusuhuzanye kugira ngo- tunibwirane I- i- ibyiza ibyiza mbona ibyiza mbona uragira ngo ntabigoye na bamwe
nuko nuko
Yego, ya- muhe arakumva telefone rwose.
ko ari kure
Eh, ari hafi mu- umu- n'umusozi arakwikiriza ye yitwa nde mbese
yitwa isindi ryisa isimbi ryisa
yego Eh, isimbi ryisa nuko nuko ndumva ari umukobwa rero
ni isimbi ryitwa lovely forte gramo tukaba turi kumwe n'undi witwa ibigwi great four turi ye kumwe n'isimbi ryitwa afite imyaka itatu ibigwi afite imyaka ine reka duhere ku isimbi ryisa isimbi yego yego
isimbi ryisa
Oui, uraho neza
yego, amakuru yawe
neza, uzatangira kujya mu ishuri ryari
ejo, ejo kuwa kabiri ufite ubwira rwose ndakwemeye cyane Ubwo- ubwo ejo ni umwaka utaha Eh, nicyo bivuga ariko ara- arabishaka rwose isimbi ryisa urabishaka kwiga rwose ndagukunze pe njyewe rero ndi umupapa ukuze
Mm, umukobwa wanjye we afite imyaka makumyabiri n'umunani
yego, imyaka yewe yawo Eh, nuko isimbi ryisa Uzakora.
uzi no gucuranga
yego, no kuririmba
yego, Ubwo ibintu byo guhanga ni ukuvuga kwandika nk'indirimbo watangiye kubikora nabyo
yego, uzi kuri igihangange ndakwemeye rwose niko se isimbi ryisa mu biri ibyo byuma byanyu iki- ikikorohera cyane kugicuranga ni ikihe
ni icyuma, ni piyano, piyano none se wayegera hanyuma Yego.
nuko rwose isimbi ryisa rero ni uwo mu itorero umuti wa- umuti mu nganzo
wamwumvise ko yatangiye yego rwose
nari nabuswe inda n'ubwonane n'izindi mpamvu arambonekeye aramumuriza utobutoshe nirinenge rwabo rwera soko kwitegeye ramukuye mwana nkunda ashize iminsi tutawubana utawutoshe uzira inenge uraba rwera soko kwitegeye nagukuye mwana nkunda asize iminsi tutabonana
ngira ngo rero wamwumvise umukobwa wacu yego isimbi ryisa ese iryo zina isimbi ryisa bivuga isimbi risa n'isimbi
isindi ryisa ryonyine ridasa n'ayandi aha ryihariye ry'umwimerere eee
Eh, niyo mpamvu twamwise isindi ryisa yego hanyuma uwo w'imyaka ine uw'imyaka ine we yitwa nde
yitwa ibigwi nawe niyigire hino yego ibigwi we aragucurangira aka- yego araguhamagara
ibigwi
ni uraho urakomeye
yego ufite imyaka ingahe
imyaka ine none se ko watangiye ibyo gucuranga kuririmba ukiri mutoya intumbero yawe numara kuba umugabo urumva izaba iyihe ari kubitekerezaho
aracyarimo gukora porosesingi Eh, kuko ubwo mvuze umugabo nizeye ko nizeye Ari mu ko mwaka wa kabiri w'amashuri y'incuke yego ibigwi nizeye ko ari umuhungu ntakoze ikosa mvuga ko azaba umugabo oya ni umuhungu eee nuko nuko nambwire rero ibigwi twarabishoboye eh
ihame ry'uburinganire twarabishoboye nuko rwose ni byiza cyane nuko ibigwi
ni urashaka kuzagera ku ruhe rwego numara gukura mu rwego rw'umuziki eh
ndaba umusitari uzaba umusitari kandi n'ubundi waravuye ko watangiye kuba umusitari ahubwo ni uko uzakomereza aho rero niko wowe ucuranga ikihe cyuma
piyano Eh, nawe ucuranga piyano ye Yego.
nawe watunyurizaho se ibigwi rero nawe ni uwo mu itorero umuti mu nganzo yego komeza ibigwi
Dereshaki, dereshaki, omevu, oyevu, toremakine, toremakine, Sarvadeshaki, sarvadeshaki, Thank urumva ko yahamagara amashuri yo kujya kwiga ngo bajyane ye cyane rwose nuko ndabashimiye cyane noneho rero reka twongere dusubire ku banywanyi b'ijwi ry'amerika bategereje ku mirongo ya telefone nabo mwiganirire inshuti z'ijwi ry'amerika mbibutse yuko iyi- i- iki kiganiro murisanga ari icy'umuti mu nganzo n'itorero ry'i kigali ryashinzwe kandi riyoborwa na emile moran turi kuganira na emile moran ariko ari kumwe na bagenzi be bo mu itorero kuri telefone dufite jean longue jean longue we
sawa neza kamirindi we uraho urakomeye
yego ndaho ndakomeye bwira abatumirwa bacu aho uherereye indera niho ndi eh
indera indera i kigali Eh, niho mperereye ye nuko gusha ku ngingo rero reka mbanze mbaramutse Mhm.
Mm, ariko wenda nagira nk'utubazo nka tubiri cyangwa dutatu nabibariza yego
Mm, ese wenda iryo tsinda ryabo wenda numvishe ko harimo abakuze hakirimo n'abatoya ni ibintu byiza cyane wenda kuba abantu abana bakigira ku bantu bakuru Mhm.
Mm, ese wenda ko wenda nk'ahangaha turi se cyangwa se wenda ko tudakunda kwenda kumva ibihangano byabo kandi wenda tubona ko igihangano nyarwanda muri iki gihe hari abahanzi wenda bazanye impinduka bakora injyana gakondo zi- muri iyi minsi zirimo kugenda zikundwa kurusha injyana z'iki gihe Mhm.
ese bo baba bafi- baba bafite ingamba ki wenda kugira ngo injyana zabo wenda zigere hirya no hino mu gihugu buri umwe wese abashe kuba yazikurikirana ese i- i- nko muri izo nganzo gakondo zikunzwe muri iki gihe warutekereje nk'iyihe
oya wenda usu- ntabwo ari ukuvuga indirimbo nga- ntabwo ari ukuvuga ibijyanye n'inganzo izo Eh.
mvuga ni indirimbo wenda twavuga wenda nk'umuhanzi nka nsengiyumva ni umuhanzi wenda waturangishaga umudiri kandi tuzi ko wenda ariwo nko mu gihe cyashize Ah.
nk'ubu wenda muri iki gihe urabona ko wenda ari we muhanzi cyane cyane abantu barimo kugenda bakurikirana cyane ariko wenda ku byaririmba wenda- wenda sinavuga ko wenda bijyanye n'inganzo ariko wenda nabo wenda ndavuga ko wenda indirimbo baririmba wenda ko zishobora ko wenda ari indirimbo zihaye no mu gihe cyahise cyangwa se wenda zijyanye n'ikintu n'injyana z'amateka se cyangwa bo noneho baba bakora iki kugira ngo wenda injyana zabo nazo- nazo zishobore kuba zakumvikana ku maradiyo se cyangwa wenda no ku mayutube wenda zigenda zikurikirana
reka mira kubwira uko bimeze
Eh,
murakoze cyane dushimiye inshuti yacu iri indera tukaba tu eh, twebwe ahanini wenda kaminda bakunze gukoresha inyito y'itorero iyo uvuze itorero mu rwanda abantu bahita bumva eh, mu bijyanye n'umuziki abantu bahita bumva ababyina ababyina ikinyarwanda intore twebwe dufitemo ibyo bice byombi dufite umwihariko wo kuba dufite injyana gakondo n'injyana zigezweho aba ibyamamare by'umutima mu nganzo twese turi ababyinnyi turi abacuranzi turi abaririmbyi niwo mwihariko w'umutima mu nganzo turimo abana bato urubyiruko n'abandi bakuru uburyo rero dufite alubumu cyangwa se indirimbo zacu zirimo indirimbo zi- z'ikinyarwanda zirimo indirimbo z'igifaransa zirimo igiswahili zirimo eh, indirimbo zigenda mu buryo butandukanye mu njyana zitandukanye kuko turi bagari turi bagari rero ibihangano byacu biri ku maradiyo hafi ya yose yo mu rwanda indirimbo zacu ziri ku mateleviziyo indirimbo z'umutima nganzo ziri kuri televiziyo y'u rwanda twakoreho igi- i- i- igikorwa cyo kumenyekanisha ibyo dukora mu mpera z'umwaka ushize aba badukurikiranye barabyibuka twakorewe mu kiganiro the jam indirimbo zacu zikinwa ku mateleviziyo nk'isango isango tv turagira ngo tubashimire cyane bakoresha uko bashoboye rwose ngo bagaragaze ibyo dukora twongeye twongeye kubibashimira btn turabashimira indirimbo zacu zicaho televiziyo y'u rwanda nayibanje ibi- ibihangano byacu bicaho Eh, radiyo rwanda turayishimira ko igezaho ejo heza impundu eh, i- i- isaro ryisa eh, na mayina gerizi ndetse na zangwa mu byaro indirimbo zacu zose eh, uri uwanjye zose ziri ku ma- ku maradiyo n'amate- n'amateleviziyo Iz- iz'amashusho ziri ku mateleviziyo ndetse n'aho zitari twiteguye kuzibaha ntabwo ntabwo dufite ubugugu bw'ubu- bw'ubumenyi ibyo dukora twiteguye kubimenyekanisha bazajya babisaba ku maradiyo babisabe ku mateleviziyo Eh, indirimbo zacu zirahari kuri televiziyo y'u rwanda kuri radiyo rwanda kuri ku isango kuri btn kuri radiyo bisi ziriyo ahubwo wenda kudakinwa hari uko burya rimwe na rimwe wenda abantu baba batarafata umwanya ngo ba- bavumbure ikiri muri iyo nganzo ariko buriya ubwo twakoze ubwo buvugizi mukaba munazisabye n'izindi mbaraga ni uko ni uko jean long wasobanukiwe Eh, none ikindi kibazo namwibariza Mhm.
ese uburyo baba bakoramo byaba ari uburyo bwo gucuruza umuziki cyangwa se wenda bwaba ari uburyo bwo bwo bwo gufasha abantu no kunezeza abantu ikindi namubaza ese wenda ko tubona nk'ahangaha iwacu mu rwanda usanga wenda abana bakiri batoya ari ukujya ku mashuri wenda ibintu nk'ibyo ngibyo by'impano hari abana bafite impano y'umuziki se cyangwa no kuba baririmba ariko ugasanga ababyeyi babo ntabwo babyitaho ubwo bo- icyo batekereza ngo umwana azajya ku ishuri wenda afite impano yo kuririmba bakumva ko wenda nimba avuye ku ishuri wenda atapfa nk'aho ngaho wenda nko muri iyo karabu baririmba ngo wenda nawe ajye kugaragaza impano ye yagira inama ki ababyeyi ariko akangurira nimba n'umuziki bakora baba bawucuruza se cyangwa wenda byaba ari ugushimisha abantu gusa ibyo ngibyo nabyo nibyo bibazo na- byanjye bya nyuma namwibariza
ye reka Yeah.
gusubize
murakoze Eh.
cyane toma Eh, Mm.
ndashimira n'u- n'ubundi uwo mukunzi wacu ni umukunzi w'umutima mu nganzo umuziki burya nicyo mukundira kuwukora iyo uwukora uraryoherwa kandi ugashimisha ukanahimbara abakurora n'abakumva umuziki wacu umuziki wacu ntabwo ari umuziki dukora mu biruhuko ngo mu kindi gihe tuwureke ndagira ngo mpite mboneraho kubwira ababyeyi babyeyi mwabyaye bakobwa mwahetse bavandimwe inshuti banyarwanda banyafurika impano ntabwo igira igihe umuntu atangira kuyi- ku- kuyi- kuyizamura impano izamura igishoboka imyaka yose birashoboka ko wazamura impano yawe wumvise umwana w'imyaka itatu ko acuranga piyano anaririmba indirimbo ya kamariza ngira ngo rwose nshimire kamariza ko yasize umurage umupiyaniste cyangwa se umwana ucuranga piyano wacu afite imyaka cumi n'umwe acuranga indirimbo zigeze kuri magana atanu na makumyabiri zituruka ku myaka cumi n'umwe umwana ashobora gucuranga izo ndirimbo zose ariwe uyoboye niwe piyaniste nta wundi tugira Ah, abajene bacu ibintu bakora mu myaka makumyabiri n'itanu ngo babashe kwigurira ishati arangije kaminuza Mm.
tugo- tugomba gutangira gutoza abana umurimo uyu muziki uyu muziki ni umwuga ni umwuga uhenze winjiza utanga amafaranga wubashywe abantu bagomba kubaha niyo mpamvu twebwe tuwukora nk'abanyamwuga nta kindi dukora kitari umuziki Mhm.
ibyo rero nagira ngo mpamagarire ababyeyi kuvumbura no guteza imbere impano z'abana babo hakiri kare izo nama nagiye ngigirwa ariko sinumva sinanazumvira inama zivuga ngo tureke tuba dukora imyitozo mu gihe cy'ikiruhuko ariko ubu ngubu uyu munsi ni kuri konji twiyicariye ahantu mu munganzo aho du- duhangira turimo gucuranga mu kanya turafata ikayi kandi abana baratsinda amasomo aragenda na- n'impano yabo zi- ikazamuka ntabwo bazategereza kubanza gusaza kugira ngo batangire guteza imbere impano zabo iyo ni imyumvire ngira ngo mpamagarira abakunzi b'umuti mu nganzo mpamagarira abakunzi bafasha humanity eh, nk'umuryango ukora icyo gikorwa cyo kuvumbura no guteza imbere impano z'abana urubyiruko n'abantu bakuru kudategereza ko umuntu abanza gusaza kugira ngo ateze imbere impano ye impano Mhm.
tuyivumbure kare akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure Mhm. ni ukuri kwe ni ukuri kwambaye ubusa niko jalonge wabyumvise rero Eh, ariko rero uhina ariko amagambo kugira ngo na emmanuel tumuhe ijambo eh, noneho reka ngira kandi kanyuma mwibariza wenda nangereranyije umuziki wenda wa gakondo n'umuziki w'iki gihe abona wenda muri iki gihe ari uwuhe muziki ufite agaciro
ye Eh, ni uwu- ni uwu- ni uwuhe muziki ukurikiranwa cyane wenda tugendeye ku rubyiruko se cyangwa n'abakuze
icyo icyo nakubwira icyo nakubwira ngewe nanga ivangura iyo riva rikagera none ivangura rigeze no mu muziki nabyo biba ari akaga umuziki ntuvangurwa umuziki ntabwo ugira ah'ejo ntabwo ugira ahashize ni umwe ni Ntugeze ikintu kimwe uyu munsi ntugire ubutaha Eh, umuziki ni inganzo umuziki ni uburyo bwo gutanga ubutumwa uwunyujije mu micurangire ni- n'uburyo runaka bu- bwateganyijwe n'ubuhanga bukenewe njyewe navuga ngo umuziki uryoshye ni uwateguranwe ubuhanga ugategurwa neza ugategurirwa abagomba kuzawumva kandi bakumva uryoshye nk'iyo turirimbye nk'indirimbo yitwa umugati w'abana ahari ndaburiya tomasi uzadufasha uzajya uzicuranga abantu bazumve mm, umugati w'abana n'indirimbo mm, twayihimbye nko muri bibiri na cumi ariko n'uyu munsi ntabwo twa- ubuse bavuga ko ari iya kera ni iya vuba ni iy'ejo ni iy'ubu ni indirimbo ushobora gusanga kubera ubutumwa burimo ijyanye no gushyirwa mu njyana ya rege indi ndirimbo ushobora gusanga irimo amashyi n'umudiho ufashe nk'indirimbo mayina gerazi indirimbo mayina gerazi ni indirimbo y'icyongereza ariko muri icyo cyongereza hacuranzemo inanga ya kinyarwanda
mhm, mhm.
Eh, icuranze n'inanga ya kinyarwanda abantu bazayumva bumva ikirimo bazumva isaro ryisa isaro ryisa n'indirimbo igiye kinyarwanda iri muri iri muri gatatu kuri kane ariko icuranzemo gitari n'ibindi byuma by'umuziki hari ubwo dufata umuziki tukawuhuza ni- tugafata umuduri wacu tugafata inanga y'iwacu tukayihuza na gitari yo muri amerika tukayihuza na na jembe yo muri senegali tukayihuza umuziki n'umwe ntabwo ugira ivangura niyo mpamvu natwe no mu mikorere yacu nta vangura ririmo Mm.
duhitamo kuba abanyamuziki ntituvangura idini ntituvangura ubwenegihugu ntituvangura ibyo abantu bajya bavangura ntituvangura abato n'abakuru ahubwo dufatanyije kugira ngo dukore umuziki twe turi abanyamuziki ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndibwira ko jean longue noneho asobanukiwe mbere y'uko duha ijambo emmanuel nibwira y'uko agiye no kudusoreza iki kiganiro inshuti z'ijwi rya amerika mwese uko mungana nagira ngo mbabwire y'uko na- ni itangazo ubuyobozi bwa radiyo y'ijwi rya amerika bungejejeho ako kanya kugira ngo ndibagezeho mu magambo make ni impinduka muri gahunda za radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu amakuru mwajyaga mwumva magufi cyane y'iminota itanu mwajyaga mwumva saa kumi n'imwe nta- ntazongera ku- kuvuga guhera uyu munsi guhera rero ku itariki ya mbere ukwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ya makuru magufi y'iminota itanu mwumvaga saa kumi n'imwe avuyeho ntabwo muzongera kuyumva murakoze rero noneho dusoze iki kiganiro duha ijambo emmanuel aduhinire igitekerezo cye cyangwa ikibazo cye kugira ngo twanzure neza twemye umuhanga mu kubyina abyina avamo akabyina a- abyina yi- yi- yinjira abyina akavamo abyina emmanuel we emmanuel umenya telefone ya emmanuel yacitse muratubabarira kandi koko birumvikana yacitse nuko noneho rero ubu ngubu emile dusigaranye nk'iminota itatu
yego ubutumwa wumva waha abandi bakiri batoya cyane cyane yego muri iki kiganiro urubyiruko muri kumwe ntabwo twashoboye kuruha umwanya ariko kumva byibura isimbi ryisa ibigwi kumva umulisa odela ndakeka ari ubutumwa bukomeye abandi bumviraho n'urubyiruko rutwihanganira mbese nakagaruka tuzabibonera umwanya ariko rero icyo nashaka kuvuga nkwisabira ababyeyi urubyiruko turaruha urubyiruko turaruha indirimbo turi buze gusorezaho yego ababyeyi ubu ngubu barimo batwumva wabagiriye ihe ndirimbo nanjye wabagira iyihe ndirimbo wabagira iyihe nama mu byerekeranye yego no ku no ku ako haje mu kinyarwanda n'iki mwakagira imana mwe ni ugushishikariza ahari Baka- Yego.
bagashishikariza abana ku- ku- kugira ubwo ibyo bintu by'u- by'u- by'inganzo
Eh, icyo icyo nabwira ababyeyi ba- bakurikiye umuti mu nganzo bakurikiye fasha humanity eh, kiroroshye Mhm.
uburezi busanzwe amashuri ni uburenganzira ibyo ni cyo bagomba gutanga Mhm.
kuvumbura no guteza imbere impano z'abana babo icyo na- nicyo bazaba bakoze kidasanzwe kidakorwa na bose ndabahamagarira yuko bavumbura hakiri kare impano z'abana zikaba umwuga zikaba imibereho zikaba iterambere ryabo bazakoresha bakirangiza amashuri ariko ntabwo bazatangira kuyitoza bashaje ahubwo nibatangire hakiri kare bitegereza kera batibagirwa no kwiga
yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda utuntu tubiri mbere y'uko urubyiruko rw'umutima mu nganzo mbaha akanya kugira ngo badusereze nyine mbibutse y'uko uyu munsi ari imyaka mirongo itanu n'irindwi y'ubwigenge bw'u Burundi n'u rwanda turaza kubigarukaho mu makuru yacu uko tugenda tuyababwira uyu munsi hanyuma nanone impinduka muri porogaramu muri gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika ya makuru y'iminota itanu mwumvaga saa kumi n'imwe yavuyeho guhera uyu munsi ku itariki ya mbere ukwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda emiri we noneho rero urwo rubyiruko dusigaranye umunota umwe gus- gusa bampere akanya batunyurizeho akaririmbo kadusoreze
uruwanjye ni indirimbo yahimbwe kandi iririmbwa na mabava madina akaba ari we ugiye kuyiririmba noneho ubwo ejo heza nitubona muri ya minota dushaka kubakubitira agatero kamwe ye umwanya ni uwanyu
Uri wanjye uri wanjye uri wanjye nuriye byose uri wanjye nawe ntiwakwimbura mu buzima bwanjye uri wanjye mu bihe byose uri wanjye nawe ntiwakwimbura mu buzima bwanjye wanjye ngutegeye unyereka urukundo rutagereranywa nanjye sinza kwitesha nawe iminsi yawe mitindike ruwanjye ruwanjye mu bihe byose ruwanjye uruwanjye ni indirimbo y'itorero umuti mu nganzo nibo twaganiraga n'uwarishinze n'itorero rye emile morana niwe rero umuyobozi w'iri torero ndamushimiye cyane namwe nshuti mwese uko mungana ndabashimiye byimazeyo mugire umugoroba mwiza kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama